Alright my people, now welcome back onto this channel. Okay, onto this one my people, I want to use this opportunity to thank now for all the things where on they do for us onto this channel. Baba God naingo reward honor one by one. We say very big amen. Okay, my brother, my sister, still on the matter. Onto the next level. As the art, as the Bono, Yoruba nation going back. Exactly, waiting. The people still they talk about it. And uh, so, it can be. All alright i know a lot of people come sit down for one corner They wan know waiting. They sup unto the title where they yeah yeah so now so we see am now chief sunday igboho don't still come outside o now you don't open up everything the reason why in carry gani adams go ile ejo the reason why in carry gani adams go court o oh, okay and then now so i wan clear now chief sunday igboho don't come outside o and then you don't talk. a plenty in fact eh, you don't talk many things wey be say pipo sef don dey surprise say hmm why im con dey delay before to make sure say this man wey dem dey call gani adams "Then eh, bring am back to Buku." Yes, so now so we can't see uh, my brother, my sister unto this one. Chief Sunday but we don't come outside uh, finally can't talk waiting they go on, waiting they sup and uh, the reason we may come um, say him must carry Iba Gani Adams go ile and then now everybody don't they talk Come um, say hmm why be say this man we be Chief Sunday we go can't say him one carry Iba Gani Adams go ile and uh, dis one na im be di eh, waiting be elders tell eh, chief sunday but what before say This one wey um, iba gani adamson don come outside They don't talk of any things against the chief sunday but igbowo say make chief john igbowo just overlook make e overlook so that ilẹ̀ yorùbá kò ní Daru, the elders don't tell chief sunday igbowo this one before before say making him no bother himself may forget forget say na just uh, scatter scatter This yoruba people just want scatter themselves meanwhile chief sunday igbowo unto this matter before before he don reason am hmm, say abi since the agbalagba all the elders don talk and una know say chief sunday igbowo na person wey be say he respect agbalagba well well for yoruba land. So before before Chief Sunday go work on they say okay, waiting go happen. Be say him no go bother himself for say in one take it. Iba Gani Adams go court home. Since the Agbalagba don't come outside, they don't intervene onto this matter. Say make him forget it about it. Waiting Iba Gani Adams do. But now all the press people don't come outside. They can't see say Iba Gani Adams don't go court Say Chief Sunday go don't finally drag Iba Gani Adams go go court o na all these press people, you know them now. all these people, wey be say they go carry camera they carry small phone wey dem take the record They want no waiting. They stop all those army. But wey dem go They talk cho cho cho so that they go fit spread them. <laughs> okay we know all these people, now them that they call press Now, in the council, say ah ah chief sunday igbowo shebi you talk before say eh you no one carry eh, dis matter go ile ejo you don't talk say the agbalagba don't bin tell you say make you no bother but wetin can they happen now We be say we con dey hear say you can't carry this matter go ile ejo to it can't go drag dis man Where then they call iba gani adams finally waiting you see for obe where you con waru Now waiting all these pressing people con they ask eh chief sunday But what be that? Now chief sunday we con come as I con they say yes una no lie Now, so then they ask a person, Be lambene. Now, if a Sunday call, they talk, say, okay, oh, the reason wey be say come make me before before say okay i no go go ile ejo i no go drag this man na because sake of say all the elders come outside dem beg me say make i forget wetin iba gani adams talk but later na him i come dey reason am him come dey talk the reason wey make am carry am go ile ejo be that o oh. e come say later him come dey reason am say no He no go quiet for this kind thing. say because the reason why he can't go that kind place go ileejo go report this matter now because of the future of his children Now because of waiting people go come They talk later later say oh say see, una father wey be say in na akpaniyan say una father wey be say in the carry ìbọn the pànìyàn wey e dey work for di eh, president dat time say na enobiyan paniyan say dem go come dey use dat kain tin dey cause im children of which all dis allegation wey be say dem allege against am im no do am im no do am at all at all na im make chief sunday igboho come say no im must come outside o say in fact eh, to the extent dem come say dem even carry plenty money give am oh, make im go kpai uh, the di former the before before minister of justice eh, wey dem dey call james ajibola idowu ige san na before before man wey be say im na before before justice of uh, Minister of Justice for Nigeria, they dey call am Bola Ige. That kind big name. Na him dey come say him kpai. Chief Sunday Igboho don come outside, dey come dey let dem know say hmm, this thing big allegation wey be say this man come allege against am say na very big thing wey be say if him quiet, dem go think say him really do am. Na Chief Sunday Igboho say na him make am come outside o. Oh say because this man don talk bad bad tin about am and then him be wan overlook but when the people come dey see say okay be like say this man really do am him no come outside na him kuku say okay if that is the case everywhere is always a way is better make i come outside make i talk the truth to make this man come outside because of the sake of him own children make dem no go spoil the future of him children na him make am say no he must drag this man go ile ejo And Chief Sunday Igboho don come out side come say make the Ile-Ejo call this man May dem ask am plenty plenty question how e take happen where e for see am wey be say eh, the the president send am this kind message and according to chief sunday igboho he come say that is why im tell them say make them go meet uh, this uh, this man wey dem dey call tayo ayinde wey be the you know, ch uh, chief uh, wetin dem dey call am the cos. to uh, the governor of Lagos State, chief of staff. So now you may and say, okay, fine. If that is the case, make him go. Make the hack some this matter, make him talk about it. How this matter can happen. na im e make chief sunday gboo can say if they don't ask that man make e iba gani adams tok am for court how him take sit down with wit dis in ayinde wey they come carry money give am becos inside the audio where that man tok e say dis tayo ayinde now him eh, the the president will be president now Then den tinubu tinubu no be president that time but we come be president now say now, according to the audio say na dis tayo ayinde then give him money wey then carry give chief sunday igbowo make e go kpai bola ige and then now chief sunday igbowo come come out say this thing wey dem even dey talk say that year wey be say dem eh, kpai bola ige say him never even become politician He say even that time na modakeke im dey wey all dis tin happen say to say him know about the matter why come be say that time wey dem come dey tok about the kpain of this bola ige why be say dem no come attribute am to him wey be sunday igbowo because that time sef and him still be small pikin wey be say him dey hustle for him life wey him dey come up oh, for eh, modakeke dat year so na him make am come outside say hmm make this man no go no go go scatter the name of him family for future He said, now in the talk, am openly make everybody dey hear He say even for im life Now only once once im don't see the president now wey dem call met ahmed tinubu Now only once and that one e don't dey but no be say im even get anything to talk too much wit di president na him make am say now this man wey dem dey call eh, eh, iba gani adams must come outside make e talk everything wey e know about the kpain of eh, bola ige Now, him come talk say like this, like dis oh, him no go feel quiet to make somebody come lie this kind biggie biggie lie upon in life upon in head alright oh my people, now so we see oh, i am unto dis one o wey i come say make i come tell on. una waiting dey sup waiting then they talk and the latest where they come o oh, yes oh my people, if this one now your first time oh, wey be say you dey join us for this channel try your best to make it subscribe and make it help us dey share make every other person make them feel dey jolly for this matter All right, until i come una way next time o oh, i go say una bye for now